iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bamwe mu bakobwa n'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside na nyuma yayo batangije ubukangurambaga bugamije kurinda no gukumira icyo cyaha babikora babinyujije mu bitabo bagenda basohora cyangwa mu biganiro bakora mu ruhame intego ni uko abategetsi n'abandi babishinzwe bahagurukira icyo kibazo n'ibindi birimo gufata abagore ku ngufu no gutera abana b'abakobwa bakiri bato inda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bagore rivuga ko mirongo itatu na gatanu ku ijana ry'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina konsole nishimwe yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko muri icyo gihe yakorewe ihohoterwa ririmo no kumufata ku ngufu yanditse igitabo yise tesite to the limit gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere konsole niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga ikaze cyane konsole nishimwe murakoze cyane edi kunyakira ku kiganiro cyanyu urakoze nawe kuba wemeye kukitabira konsole nk'uko nari mbivuze ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore rishingiye ku gitsina gikomeje kwiyongera imibare igaragaza ko mirongo itatu na gatanu ku ijana ry'abagore hirya no hino ku isi bakorerwa uwabibayemo mu gihe cya jenoside ariko si mu gihe cya jenoside gusa ibyaha nk'ibyo bikorwa n'ibihe bitari ibya jenoside ibyo byaha birakorwa mu magambo make cyane tunyuriremo ubuzima bwawe n'uko ubufatanya n'icyo cyaha hanyuma unatubwire igikenewe gukorwa kugira ngo icyo kibazo gikumirwe cyangwa se bashobore kukirinda bangavu cyangwa se n'abagore muri rusange murakoze cyane ndagushimira ku kintu kitoroshye kuvuga nzi yuko abakobwa benshi cyangwa wenda n'abagabo n'abagabo kuko nabo bahura n'icyo cyaha badashobora kuvuga bibagora cyane kubivuga ngewe biri mu mpamvu zikomeye zatumye nanabivuga kubera yuko benshi icya mbere nabonye ko ni umwangavu wari ufite imyaka cumi n'ine mbana n'ababyeyi banjye i karongi ku kibuye aho bita irubengera rero jenoside icyo gihe nta mu by'ukuri nari nishimye nk'abandi bakobwa bose mbana n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bari bane mu buhamya bwanjye ni uko muri jenoside bishe papa hanyuma bicana basaza banjye bari batoya mu myaka icyenda n'irindwi n'uwari ufite amezi cumi n'atandatu noneho nk'uko benshi babizi muzi yuko muri jenoside ifatwa ku ngufu ryakorewe abagore benshi muri jenoside bamwe babana n'ingaruka zabyo benshi mwarabibonye mu mibare bakunda kuvuga ko abageze nko ku bihumbi bibiri magana abiri na mirongo itanu ari bo niwo mubare washoboye kumenyekana w'abafashwe ku ngufu ubwo rero cyane cyane ni abatutsi kuko ni jenoside yakorewe abatutsi kazi noneho kenshi icyo gihe rero ntabwo barebaga abagore bakuru gusa n'abana b'abakobwa nabo babafataga ku ngufu yemwe n'abari bato cyane ku buryo iyo wabaga uri umuresikape cyangwa umuntu wacitse ku icumu kugira ngo ube umukobwa aho byabaga ari ikintu kidasanzwe ni bake cyane bitabayeho ubwo rero nanjye nagize ibyago muri iki gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mfatwa ku ngufu n'umuntu nari nzi w'umuturanyi hanyuma rero kubera ko yari azi ko anafite n'uburwayi akenshi babikoraga no ku bushake kugira ngo banangize n'umuntu n'indwara bafite abadamu benshi bararwana n'uburwayi bayita ngo hiv bayita mu kinyarwanda ngo
agakoko gatera sida agakoko gatera sida benshi babana nako ubwo rero si n'ibyo gusa hari n'ababyaye bafite abana bakuru ni ingaruka nyinshi mu by'ukuri zabaye ku badamu n'abakobwa nanjye ubwo ngira n'ibyago nanjye nza gusanga n'abarwaye ako gakoko gatera sida nyuma ariko si n'ibyo gusa ubana n'izindi ngaruka nyinshi z'ihungabana no kubitekereza ibyakubayeho rero ngewe amahirwe nagize ni uko nuko nashoboye kujya ku baganga nyine bakuganiriza bakagufasha gukira n'iryo hungabana ukamenya n'uburyo bwo kuvuga n'ibyakubayeho rero nabonye ukuntu nafashijwe mbona n'inzira biciyemo ndavuga nti mbona noneho nkaba twaba tuva no muri no mu muco tudakunda no kuvuga cyane kandi noneho hakaba hariho na nuko nabo none hariho
akato n'ikibazo cy'akato akato ikibazo cy'akato cy'uko benshi n'akato gahari noneho bigatuma benshi badashobora kuvuga ibyababayeho rero niyemeza nk'umwana ndacyari muto ntabwo ndi mukuru cyane biragoye kuba uri mutoya nanone kuvuga ibyakubayeho ariko niyemeza ko nzaba ijwi ry'abandi nkaba nkagerageza kubafasha no ku no kuba n'uwanyumva akaba yagira izo mbaraga zo kuvuga kuko dukeneye ko n'akato gasika ni byonyine ko n'iki cyaha gikomeza kiba n'ahandi henshi haba intambara atari no mu ntambara gusa no mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yahohotewe ariko adashobora kubivuga ariko kugira ngo umuntu abirwanye ni uko akwiye kubivuga
konsole nishimwe ugarutse ku kintu gikomeye cyane cy'uko wagize amahirwe yo guhura n'abaganga ndetse n'abandi bagufashije kugira ngo si ukubyakira kuko kubyakira biragoye ariko ube watinyuka ugenda ubivuge kugira ngo unafashe n'abandi kugira ngo ibyo wanyuzemo bashobore kubyitwaramo nk'uko wabyitwayemo ariko si benshi bagira ayo mahirwe nk'ayo wagize
yego ndabizi ko atari benshi bayagira kandi noneho hari ushobora no kuba ubana n'umuryango nawo utanakwemerera no kuvuga akenshi bakakubwira ko ari ukwishyira hanze niko kenshi bavuga ngo wikwishyira hanze ugasanga noneho waguhemukiye niwe we nta kibazo afite ahubwo wowe ni wowe ugendana iryo kunwe kandi uwaguhemukiye ariwe wagakwiye kugendana iryo kunwe ugasanga wowe wahemukiwe n'uwo urigendana rero ntabwo nifuza ko umuntu wagiriwe gutyo ariwe wakagendana ipfunwe kuko nifuza ko byibura niba ugize n'imbaraga zo kuvuga ukagira n'uwo ubiganiriza nawe yaguha imbaraga akagufasha byibura gutangira iyo nzira yo gushyira n'ibyo bikomere ufite muri wowe
noneho hakaba n'ibindi bijyanye n'abana b'abakobwa bahohoterwa n'abantu bakomeye ku buryo bituma bagira ubwoba bwo kubashyira hanze bagahorana iryo pfunwe naryo icyo gihe abana nk'abo wababwira iki
nk'abo bana ni ukuri ikintu nababwira ntibagire ubwoba biragoye iyo umuntu ugufiteho nk'imbaraga agushyiraho n'imbaraga akubwira agutera ubwoba ashyiraho iterabwoba ry'uko nubivuga uragira izindi ngaruka zindi icyo nabwira abana nk'abo ni ukugira imbaraga ukagira umuntu wizera byibura ukagira umuntu umwe wegera kuko hari hari ahantu henshi ushobora kwegera bagufasha ugatinyuka ukagira umuntu ubwira akagufasha nibura kuvuga kuko abo bantu nk'abo bakwiye kuvugwa n'icyo cyaha kigatwika ntigikomeze no kuba ku bana batoya cyane ko bigenda byiyongera kandi igihe tugezemo ubona byagakwiye kugabanuka ariko ukuri mu by'ukuri kuvuga ni cyo kintu gikomeye cyane nagira inama umwana nko kugira imbaraga akagira umuntu abibwira yizeye hanyuma nawe akamufasha kugira ngo arege uwo muntu niba uwo muntu ashyirwa imbere y'ubucamanza bw'icyo cyaha yakoze kuko abantu nibadahanirwa kuri iki cyaha bakora tuzakomeza kibeho
hanyuma konsole wari uvuze ku bintu bijyanye n'ibibazo bishingiye ku kato ibibazo bishingiye ku muco ibibazo bishingiye ku babyeyi ahanini umuntu yibazaga ko ibi bishobora kuba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ko ibibazo nk'ibyo ahanini bireba abagore bishobora kuba bitaboneka mu bihugu byateye imbere aha natanga urugero nka leta zunze ubumwe za amerika ariko siko bimeze hari abagore benshi bagiye batanga ubuhamya bw'ibyababayeho ahubwo ugasanga n'izi sosiyete tuvuga ko zateye imbere aho kugira ngo zibafashe ahubwo zirimo zirabatuka zirimo zirabashyira mu kato noneho hagakoreshwa n'imbuga nkoranyambaga kwibasira abo bahuye n'ibyo bibazo niba mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika abagore badashobora gutinyuka ngo bavuge ibyababayeho inzira iracyari ndende rero mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yego nk'uko bivuze ni ukuri inzira iracyari ndende mu nzira rwose inzira iracyari ndende nko kubona no mu bihugu nk'ibi dutuyemo nabwo hakiriho ku bahuye n'iryo hohoterwa no kubuzwa kuvugwa nk'ubu noneho byose bisigaye binyura nko ku mbuga nkoranyambaga biragoye aracyari inzira ndende ariko nanone ntabwo bikwiye gutwika intege kubera yuko hari hari abantu mu by'ukuri bahari bafite si no kuvuga ngo ngo ni abadamu gusa bakangurira abandi kuvuga n'abagabo barahari benshi rwose babivuga mu by'ukuri ni ukuvuga ngo igihe ubonye umuntu agize imbaraga zo kuvuga umuhe ukomeze umuhe imbaraga umufashe kuko akenshi iyo umuntu ari kuvuga akurwanya aba yongera n'ibikomere bikurimo n'imbere noneho ni ukuvuga ngo niba abantu bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere babona hino n'ibi bihugu byateye imbere bikigoye bishobora no guta intege n'abandi bashakaga no kuvuga ariko ntibikaduta intege mu by'ukuri abantu ni nayo mpamvu umuntu akomeza avuga kugira ngo niba abantu bagire imbaraga kandi noneho iki cyaha uwagikoze agihanirwe abone yuko hari n'ingaruka z'ibyo yakoze kuko ntihatabaho guhana mu by'ukuri bizakomeza bibeho kandi ikindi kigoye ni uko habaho kenshi n'ikintu gikunda gutera gikunda gutera n'abantu kutavuga cyane cyangwa baba badashaka gukomereka rimwe na rimwe nabo ngo bakomeze bakomereke kubera yuko hari igihe wenda hari n'amagambo mabi amagambo mabi amwe avuga wenda akubwira ngo ni ko wenda hari wenda wowe wari wabigizemo uruhare byagenda kose nta muntu ukwiye guhohotera umuntu ngo ngo kubera yuko ngo uruhare yabigizemo nta muntu nta muntu wagakwiye kubikora nta n'impamvu yagakwiye kuba ifite ubusobanuro buhari bwo kuvuga impamvu waba wakoze icyo cyaha bwagombye kuba buhari rwose abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu bavuga ko ah, abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo nk'ibibazo abagore batandukanye bagenda bahura nabyo ah, by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibintu bijyanye no gutegwa amatwi ni ibintu bikomeye cyane mu mikirire y'abantu yego Eh, icyo ni ikintu gikomeye cyane gutega amatwi nicyo kintu cya mbere cya mbere umuntu yakorera undi mu by'ukuri kuko bigufasha mu- eh, bigufasha kuvuga ikintu cyari kikuremereye kandi iyo umuntu aguteze amatwi birakorohera cyane kumva eh, wumva uhambutse kandi noneho ukumva uraruhutse no ku mutima Eh, ni- ni- ni ni ikintu gikomeye cyane umuntu yakore ni gifti niyo navuga ngo ni ah, wenda mu kinyarwanda niko nabyita gifti ni nk'impano ikomeye waba uhaye uwo muntu wahuye n'ikibazo nk'icyo giremereye ku mutima we.
Hmm.
Mm, Console Nishimwe ah, ni umunyarwandakazi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane akaba yaranakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse byaje no kumuviramo indwara abana nazo Ah, kuri iki kibazo ahanini gishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ri- rikorerwa abagore ariko ugasanga nta bikorwa kugira ngo ribe ryakumirwa cyangwa se ngo rihagarikwe Eric wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi gicumbi mu rwanda n'ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kumubaza nyuma y'ubwo bukangurambaga arimo kugenda akora n- no kugenda avuga muri bimwe byamubayeho mu mateka yiwe abona hari ikintu kirimo gukorwa ese nk'uko nk'uru- nk'uko twifuza abona byarageze ku rwego abishaka benshi ikibazo ndashaka kubaza murakoze kandi bikunda urakoze cyane eric reka dufate na jean claude kugira ngo Please enter the konsole phone number you wish to dial.
konsole abasumi- abasubirize rimwe jean claude wiriwe
mwiriweho uri hehe
ni i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze uwo mutumirwa Hmm.
urabona ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubundi riracyagaragara kenshi cyane wenda nkunze kubibona mu cyaro ukabona nk'umwana w'umwangavu arahohoterwa n'umuntu umuruta Hmm.
amukuye mu mashuri amutesheje amashuri ugasanga ukamuruta n'amurusha wenda n'ubushobozi akenshi ibyo bintu uwo muntu wamuhohoteye arazinzikanya umuryango we ntihagire umuntu wabasha kumukurikirana cyangwa se umuntu wakamuvugiye ugasanga uwo mwana avukijwe uburenganzira bwo kwiga avukijwe amahirwe yari afite mu buzima kubera umuntu runaka ubimukoreye umurusha ubushobozi cyangwa se nta n'uwo yabona yamuvuganira mu rwego rw'intara ni ubuhe buyobozi baba bamaze kuhageza muri ubwo bukangurambaga bu- amaze gukora ni ubuhe buyobozi bwaba bwabasha gukurikirana nk'uwo mwana w'umwangavu wari ugeze aho agera yiga agahura n'ihohoterwa nk'iryo ngiryo Ah, ah, murakoze nicyo kibazo cyane eh, jean claude gusa nibutse nkwibutse n'abandi bumva radiyo ijwi rya amerika ni uko konsole nishimwe ah, ni umunyarwandakazi utuye muri leta zunze ubumwe za amerika ubukangurambaga bwe ahanini abucisha mu biganiro ah, mu ruhame cyangwa se no mu nyandiko zirimo n'igitabo yanditse agenda asohora ah, sinibaza ko hari ubukangurambaga bukomeye amaze gukorera mu rwanda ariko nawe ndamuha umwanya kugira ngo abasubize Ah, konsole ibyo bibazo bya eric na jean claude eh, ikibazo cya mbere wanyibutsa neza icyo Icya- Eric yavuze Mm.
eric ya- yabazaga ah, ngo mu byo umaze gukora ese hari icyo ubona kimaze gukorwa wafata nk'aho ah, kikunoze cyangwa se urabona hakiri urugendo
reka arakoze kubaza icyo kibazo Ah, uko mbibona nkurikije igihe ah, natangiriye mvuga mu by'ukuri ah, wenda nko nko ku ruhande wenda rwa- rw'abanyarwanda muri rusange maze kubona yuko hari abantu bakeya batangiye ku- kujya bavuga kandi noneho no mu rwanda hari abantu numva batanga n'ubuhamya akenshi iyo nsigaye mbibona ko hari ikintu ibyo ari byo byose hari ikintu gito cyahindutse kuko abantu bagenda ba- batinyuka gahoro gahoro ku gutanga ubuhamya n'ubwo ubona ah, biba bikibagoye ariko haracyari nanone inzira ndende yo yo kuba kubera yuko kenshi usanga n'ubundi n'umuntu watanze ubuhamya ntabwo agira nta- nta- ntabwo usanga haracyari cya kintu ki um, ki ah, abandi bacyita ngo um, ki cyakato Mm.
dushoboye haracyari ikintu cy'akato ku buryo usanga akenshi eh, ubona bi- bikiguyemo gake ariko hari inzira ntoya hari ikintu mbona cyahindutse gitoya kuko ubona ibyo ari byo byose gahoro gahoro abantu batinyuka kuvuga ibyababayeho cyangwa bibabaho Mm.
Eh, kuko kenshi usanga hari abantu baba bagikorerwa iryo hohoterwa eh, aho baba mu miryango cyangwa wenda ni- no- no- n'abakoresha babo bitewe n'ahantu hose aba ari kuko kenshi biba ahantu hose hatandukanye Mm.
Mm, mbona hari gato hari ikintu cya- kigenda gihinduka gahoro gahoro niyo mpamvu usaba eh, buri muntu wese mu by'ukuri kugerageza kumva umuntu ugerageje kuvuga kandi noneho hakabaho no no ku- no kuvugira cyane ku wa- ku wahohotewe muka- bakamutera imbaraga hagakurikirwa cyane cyane hagashyirwamo imbaraga zo ku zo kurwanya cyane uwo muntu no guhana no kuvuga ko uwo muntu wakoze icyaha akwiye guhanwa kuko kenshi usanga uwakoze icyaha atibandwaho cyane ugasanga ahubwo uwakorewe icyaha ni ukomeza kuba ababaye cyane ugasanga na nyuma yaho ingaruka ziracyakomeza ku- kumugiraho eh, i- i- ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe Mm.
So, niyo mpamvu mba nkangurira umuntu wese ugerageje kumva uvuze amuhe amuhe imbaraga rwose amujye inyuma eh, cyane kuko nabyo birafasha Mm. icyo kibazo icyo gisubizo cyawe ndibaza ko gisubije eh, n'ikibazo cya jean claude wavugaga ko eh, ibibazo ahanini byigaragaza cyane mu giturage aho abantu bakuze cyangwa se abantu bakomeye usanga bagira ibyo bakora kandi ntihagire ingaruka eh, zibabaho Eh, cyane urabibona nkunda kubibona cyane nko mu giturage usanga biragoye cyane kuko kenshi no muri usanga nk'uwa- uwakoze icyaha ubona nta muntu nta- adakurikiranwa bihagije noneho ugasanga noneho abandi haracyariho nabivuzemo akato uwakorewe icyo cyaha ariko nyine mu muri haracyari inzira haracyari inzira ndende mu by'ukuri ha- um, ariko gahoro gahoro ah, ku ku bukangurambaga twese tuvuga aho turi hatandukanye haba abari mu biturage haba ari n'abandi mu- mu mijyi ahantu hatandukanye mu by'ukuri hazagira ikintu gihinduka kandi ibi ni muri rusange mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Yes.
w'isi Eh, ku mugabane w'isi aho ariho hose kandi noneho hakatika n'ikintu cyo kuvuga ngo eh, ngo ntabwo wavuga ngo ngo ngo hari ibyo udakwiye kuvuga kuko hari ikintu eh, cy'umuco rimwe na rimwe byo mu mico umuntu avuga ngo ha- ngo ntukwiye kuvuga ngo ngo hari ibintu udakwiye kuvuga ngo ntukwishyira hanze oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko ah, akenshi ibyo ngibyo bi- ni ni ibituma nanone n'umuntu ahera mu mu gahinda Eh, ni ama- ni- ni- ni imiti itari myiza ni ibintu bitari byiza ni- ni- hari ibintu bikwiye gucika no kwigisha abantu hakwiye no kubaho no no kwigisha abantu ibintu bimwe na bimwe kureka biri mu muco bituma rimwe na rimwe ibyatubayeho bi- bikomeza kutugiraho n'ingaruka urakoze konsole nishimwe kuri telefoni mfite na ntezimana wiriwe
iyo neza igurwemo muri aho Eh, muri aho uri hehe
i kigali mu rwanda hano mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima ikibazo cyawe
Eh, murakoze cyane ndamanza nsuhuze na konsere umutumirwa w'uyu munsi ku ijwi rya amerika ntarakumva
Mm, noneho nje nari mfite ikibazo n'igitekerezo ariko ndamanza mbaze ese ko umuryango wa ibuka tuzi neza ko hari ari kimwe mu bibazo uraje nshinga ko hari aba- abahuye n'icyo kibazo batanga ubuhamya bikarangira ntacyo babafashije ni ubuhe bukangurambaga babaha kugira ngo nabo babashe kwitabwaho n'abandi akenshi rimwe na rimwe twagiye twumva hari abantu bagiye bahura n'icyo kibazo cy'ihohoterwa muri jenoside ariko kugeza n'ubu bataragira icyo baba bafashwa na komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwanda bo ni ni ikihe kintu ni ukubera iki ese babuze u- ubavuganira ko akenshi barababaje ahenshi hirya no hino mu gihugu turabyumva biriho ni icyo kibazo cya mbere nagira mubaze noneho igitekerezo ngewe mfite ukurikije uko imibare igenda igaragara muri iki gihe y'abana b'abangavu bagenda batwara inda akenshi biraba ariko barabihishira kugira ngo bizamenyekane ni ikibazo leta y'u rwanda yarabihagurukiye by'umwihariko ibifashijwemo na migeprofe ndetse na minisiteri y'umuco ariko ni ikibazo haracyari ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bagaragare n'abagaragara usanga ari umwe ku ijana cyangwa se bakamukurikirana mu minsi mikeya agataha akava muri gereza hazakorwa ntezimana wenda nawe kuko ni ikiganiro cyitwa muri isanga ibyo ngibyo uvuze bijyanye no guhishira ubona impamvu ari iyihe n'iki cyakorwa
impamvu impamvu akenshi na kenshi cyane cyane mpereye nko mu nzego z'ibanze hari igihe wenda nk'uwahuye n'icyo kibazo abivuga bikarangirira aho ngaho hasi mu nzego z'ibanze ntihagire umurusha ijwi ngo arizamure arigeze mu nzego zo hejuru zikomeye n'iyo bibaye wenda hari nk'imfashanyo babageneye ndakeka benshi zitabageraho kandi ndizera abenshi rwose mu gihugu cyacu bafite ikibazo kimeze gutyo ahubwo icyakorwa ni ukubegera bakegera abo bavandimwe bagiye bahura n'ikibazo hari abana bagiye bavuka ku babyeyi nyine kubera ihohoterwa muri jenoside abo ngabo harimo abatarigeze bajya mu ishuri ngo barirangize cyangwa hari n'utarigeze ajya mu ishuri ngo arangize kwiga cyangwa se hari n'utarigeze arijyamo na rimwe ariko hari n'uwarigiyemo akagarukira muri segonderi gusa bikarangira ese kubera iki bo badakwiye kwitabwaho ngo babarihire na kaminuza nk'uko abandi babigenza nabo kuko bahuye n'ikibazo gikomeye cyane urakoze ntezimana ntezimana baza byasubizwa n'inzego zikurenze zirimo leta zirimo ibuka ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ariko hari ikintu yagarutseho avuga ngo abatangabuhamya baragenda bagatanga ubwo buhamya bwabo ariko tunibaza ko ari kimwe mu bica intege abandi nabo bakabaye bajya gutanga ubwo buhamya
nibyo nibyo avuze ndabyumva cyane ariko buriya na cnlg kumva barumva ikiganiro mu by'ukuri nabo bazagira ikintu babivugaho mu by'ukuri nkurikije ariko hari n'ibyo bakora hari hari hari ibyo bakora bikomeye nanjye nshima cyane byo gufasha abantu ariko nanone iyo iyo habayeho kuba hatahanwe cyane rimwe na rimwe abakoze icyo cyaha nk'uko wari ubivuze ntabwo bica intege rimwe na rimwe ushaka kuvuga n'uwari kuvuga nawe ibyamubayeho kandi mu by'ukuri haracyari inzira ndende yo gukira cyane cyane nk'ibyo mwahoze muvuga by'abana bavutse ku ihohoterwa muri jenoside abenshi iyo nabo babana n'ihungabana nk'uko ababyeyi babo nabo bahungabanye hakwiye mu by'ukuri nk'uku kuvuga kwacu turagerageza mu by'ukuri ndabizi ko na avega n'izindi oruganizasiyo zigerageza kubegera abo bashoboye kwegera ariko ni ibintu bikwiye kuzakomeza kandi nabo nibumva ubuhamya bazagerageza mu by'ukuri gukomeza hamwe twese tuzakomeza tugerageza kuko ndabizi ko ari inzira ndende hari ariko mu by'ukuri hari ikintu bakoze bakora mu kugerageza hari inzira ndende ababaye ndabizi iki ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye kandi twese hamwe dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo dufashe bagenzi bacu mu buryo bushoboye kandi noneho n'ababikoze nabo bashyikirizwe ubutabera biranagoye kenshi kuko hari hari ikintu njya nkunda kuvuga cyane hari nko muri jenoside hari nk'umuntu utarigeze yica abantu ngo afate umuhoro wenda agende yirwe yica abantu buri munsi ariko noneho akaba yarahishe nk'umuntu muri jenoside akenshi hari abantu rero njye niganiye nabo bahishwe n'abantu abo bantu bazi yuko ari abantu muri sosiyete nyine bagize neza ba- bahisha abantu ah, bakabagira neza ariko muri jenoside agahisha abakobwa noneho mu kumuhisha kwe akamufata ku ngufu Mu- kandi noneho umukobwa ntashobore kuba ya- yajya hariya ngo avuge ngo yamfashe ku ngufu kandi azwi nk'umuntu wa- wagize neza wahishe umuntu rero ibyo urumva icyo gikomere cyo kubona umuntu agenda ariko nanone itari bushobore kubivuga ko uwo muntu yaguye mu kintu hari abo tuganira be- rwose Mm.
babimbwira ati ntabwo nzi ko nabivuga ariko ndamubona buri munsi Mm.
Eh, Ya- yanagarutse kuri iki kibazo kijyanye no guhishira ikibazo kirakomeye ariko hariho guhishira
Eh, guhishira nacyo ni ikintu kibi cyane Eh, guhishira biracya- bikunda- bibaho cyane ku buryo ariko ni ikintu gikwiye gucika Ni- niba hari n'umuntu uri kumva iki kiganiro azi yuko hari umuntu ahishiriye wafashe umuntu ku- umukobwa ku ngufu cyangwa wenda n'undi w'umwana cyangwa n'ikindi gihe kindi mu buzima busanzwe yumve yuko ari gukora icyaha gikomeye cyane kuko nawe ubwe ni ni umufatanyacyaha Mm.
ni ni umufatanyacyaha yumve yuko kwica ubuzima bw'undi akomeza wabaza wa wundi wa- wa- wakorewe icyo cyaha nta kintu bimumarira nawe nawe ubwe ah, umutimanama w'umubwire aretse mu by'ukuri agire ikintu akora ntakomeze ku- guhishira uwo muntu wahemukiye Mm, hanyuma konsole hari undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook yitwa kaneza aida sharifa yagize ati bisigaye biteye ubwoba muri kino cyumweru hagaragaye ibikorwa bibiri byo gufata abakobwa ku ngufu ngo ababikora bagahita babica ngo hari umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itandatu wafashwe ku ngufu abamufashe ku ngufu barangije baramwica agaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane ahanini gikwiriye ko inzego zibishinzwe n'ubwo ah, ntizimana yavuze ko hari byinshi bakora ariko ikibazo kirakigaragaza Mm, ikibazo kirigaragaza cyane urumva n'ubwo ni ubugome cyane kuko ashaka gusiba ibimenyetso kuko azi yuko wenda uwo mwana ashobora kuba yaravuze ati nzabivuga ashaka gusi- kuzimanganya ibimenyetso ariko ababizi n'iyo umuntu yaba yitabye n'imana gutyo akaba yishwe iyo byarangiye atari bushobore kuvuga hakwiye kuba abantu babizi bakabivuga hakabaho na eh, n'uwo muntu akavuga akaba akaba urugero nk'uko wenda n'uwakora n'uzi uwakora icyo cya- uwatekerezaga gukora icyo cyaha nawe ngo anice n'uwo muntu afate umuntu ku ngufu amu- amu- amuhohotere narangiza anamwice niba habeho ni- no kuvuga ni- n'icyo ki- n'uwo muntu uwo ari we a- wa- wamwishe ashyirwe ku mugaragaro anafungwe ahanwe anavugwe kugira ngo n'abandi barebereho yuko niyo n'umuntu yaba yapfuye ariko ubutabera buhari bushobora ku- ku- kumuvuganira nubwo yaba atakiriho ariko nibura bikabera isomo n'abandi yuko aba badakwiye gukomeza gukora icyaha nk'iki ni ubugome bubi nta bikwiye gucika
konsole nishimwe urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika gaspari wiriwe neza
mwiriwe cyane Eh, uri hehe egego ndi mu rwanda ikibazo cyawe
bo akabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa Mm.
karagira gati ko na- nabonye avuze ko n'ubukangurambaga bwa- buri no mu bitabo agiye yandika ese mu rwanda byaba bihari akaba yabisoma
Ah, konsole nishimwe ah, ara- ah, gaspari uguma kuri telefoni kugira ngo konsole nishimwe agusubize icyo kibazo cyawe ahanini kijyanye n'igitabo yanditse cyiswe tesite to the limit gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere konsole
Eh, urakoze cyane um, gaspari igitabo kiraboneka ariko ndi kugerageza kugira ngo kiboneke mu, mu, muri library zose no mu bookstores z'i kigali no mu bitabo no mu bitabo kiharya muri mag- muri magazi zose zibamo ibitabo mu rwanda ndi kugerageza kugira ngo hose kibe gihari ariko hari hamwe kiri nko muri kigali public library so nagerageje ariko ndi gushaka kugira ngo kigere hose no kuzagishyira mu kinyarwanda bazashobora aba- abashaka gusoma mu kinyarwanda bwo ndi kubigerageza kubikora kandi abafite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga bashobora no kukigura kuri interineti Kure- yego yego eh, kuri interineti wakibona rwose ababishoboye eh, hariho hose kuri interineti wakibona gaspar urabyumvise byumvise kandi murakoze urakoze nawe kuri telefoni dufite na daniel wiriwe ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ni ikibazo cyawe
mbondagira mu mbarize umutumirwa Mm.
ko numva ba- bavuga ngo bafu barafatanya n'imiryango mu kurwara ziterwa abangavu n'ibibazo bishingiye Ese ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina
Eh, ese mu by'ukuri ni- ni ingamba ki we yumva ku bwiwe ya- yafata kuko akenshi wumva babivuga barabivuga ariko mu by'ukuri hari hari n'abantu mu miryango ababyeyi bakingira bateye abangavu inda Mm.
bigatuma abo ngabo ba- badatangwa bahanwe ese mu by'ukuri wehe n'iki bateganya by'akarusho bizaza biri nk'umuti w'ingutu kuri icyo kibazo cy'abana bagiterwa abangavu muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda urakoze cyane Ah, konsole icyo kibazo cya daniyeli ah, kaneza nacyo yagize icyo akivugaho avuga ko gutwara inda byabaye icyorezo kuko abana b'abakobwa basigaye batwara inda ku buryo buteye isoni mu muryango nyarwanda ibi nashimangira ko ah, n'ikigo gishinzwe iperereza mu rwanda cyangwa se gukora ubugenzacyaha rib ubwo cyajyaga mu nteko ishinga amategeko kuvuga kuri icyo kibazo bavuze ko bahangayikishijwe n'icyo kibazo ndetse n'umukuru w'igihugu ubwo aheruka ah, kuganiriza abanyamakuru nawe iki kibazo cy'abana bato batwara inda yakigarutseho yego ni ni ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije kubera yuko um, ah, iyo abana bato b'abangavu kenshi iyo iyo uhohotewe gutyo kuko hari abantu eh, hari n'ikindi kintu mbona ah, kiriho ni uko iyo uri mutoya cyane nko mu byaro iyo wahohotewe hari kukumvisha ko ariwe wabigizemo uruhare kandi uri umwana iyo uri umwana uba ugikura ukeneye ah, abakuba iruhande Eh, ntabwo ntabwo kuba uri umwana akaba ari wowe ushyirwaho ah, i- icyo ngicyo ko ari wowe witeye ibyakubayeho kandi ufite abantu bagomba kukureba ku b'iruhande aho kugira ngo wa wundi wa- wa- wakoze icyaha akurikiranwe abe ari we uhanwa mu by'ukuri no kumvisha abana b'abakobwa ko icyamubayeho nta ruhare yabigizemo ni umwana ni- ni- ni- ni- akwiye yumve yuko atari um, a- atari we wa- wa- wabigizemo uruhare kuko aracyarerwa rero ntekereza ko hakwiye ari iki- ari ikibazo gikomeye umuntu wese ababyeyi mu by'ukuri nabo bakwiye kumva abana babo kuko hari ni- n'imiryango na- nayo itererana abana babo nk'umwana we akagira iki kibazo cy'uko yatewe inda n'umuntu wamushutse wamu eh, wa- wa- wa- wamubera inda mu by'ukuri bakwiye kubibona nk'ihohoterwa rikomeye cyane akumva ko umwana we yahohotewe ahubwo akamu aho kugira ngo abe ari we arenganya cyane ahubwo aka- agakora ku buryo nawe ashyiramo imbaraga z'uko ba- ba- ababyeyi bagafatanya bagashyiramo imbaraga zo kubona yuko bakwiye kurwanya ibyo ngibyo nabo ubwabo bagafasha abana babo bakumva ko abana babo bakwiye ku- kurindwa ko ababyeyi nabo nibabishyiramo imbaraga mu by'ukuri tekereza ko bizacika aho kugira ngo ahubwo barenganye abana babo cyane ahubwo babe iruhande eh, bafashe- babafa- bafatanye nabo ku- eh, kurwanya n'icyo kintu gikomeza kubaho cyane kuko kenshi abo bantu babikora bakwiye kurwanywa kandi ntabwo ari leta gusa ni na- n'imiryango abana bavukamo ntekereza ko ababyeyi bakwiye kwigishwa kumva yuko ugomba kuganiriza umwana wawe ukamwumva ntiyagira ibyo byago umuvuganire aho kugira ngo ukomeze umwongerere ibibazo Mm.
n'umutererano Mm.
hanyuma ku bavuga ko harimo n'ikibazo cy'ubukene Mm.
abo bo babwira iki
hari abana mu by'ukuri biragaragara ko kenshi um, akenshi bikaba bikunze kuba mu byaro cyane n'abana b'abakene kuko abenshi babi- babakoresha baba- bakoresheje amafaranga no kubashikisha ko ntacyo bafite ari bu- ari bumufashe wenda kwiga cyangwa wenda ari bumufashe ibindi bintu akeneye Eh, nabyo ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu hakwiye kubaho ah, kwigisha ababyeyi uko uganiriza umwana mu by'ukuri ukamuganiriza ukamenya umuhanda ukamenya ibibaho buri munsi nabyo ni ikintu gikomeye cyane nubwo waba uva mu- mu- waba uri umukene ariko ukamenya ko um, hakabaho ikintu cyo kumwumvisha ko afite agaciro kandi noneho ukamubira iruhande akajya agenda yumva nawe afite agaciro n'aho ariho hose ko nta muntu wagakwiye kumugitira mu nubwo nubwo adafite afite- adafite ubushobozi ariko nawe ubwe yaharanira kugira ikintu abona we ubwe ashyizemo imbaraga Eh, ariko nta muntu ukwiye kumu- kumuhohotera muri ubwo buryo ngo a- amukoresheje ntekereza ko ari kwa kundi ababyeyi bakwiye ku- gushyiraho imbaraga zo kuganira n'abana babo mu rugo buri munsi ukamenya ukamwigisha n'ubuzima ukamuganiriza ntekereza ko ikibura cyane ari ukuganira n'abana Mm. kuganira n'abana icyo icyo ni kimwe ariko nanone hari i- ikoranabuhanga ry'iki gihe Mm.
hari ibijyanye sinzi uko nabyita mu kinyarwanda peer pressure u- u- kubona abandi mu- mwigana mugendana babayeho Ah, ndibaza gukurikirana cyane ibibera mu rwanda muri iyi minsi hari abitwa aba slay queens aho usanga buri mwana wese w'umukobwa ashaka kuba umuslay queen Eh, I- narabiyumvise.
ya, ibyo- ibyo byo kubihuza n'umuco nyarwanda n'uko kuganirizwa ah, kuko nabyo nibaza ko cyane cyane ibyo ngibyo bya peer pressure gushaka gukora ibyo abandi bakora ah, urungano rwawe nabyo ari ikibazo gituma bamwe mu bana ah, batandukira bagakora ibyo batakabaye bakora ariko bakabikora kuko bagenzi- bashaka kuba ku rugero rumwe na bagenzi babo Eh, nibyo biriho eh, twari- byahereye muri ibi bihugu Eh, nanone urabona ko bigenda bikwira ku isi yose Um, ni- urabona nk'i- nk'ikora nk'i- um, nko ku mbuga nkoranyambaga niho akenshi cyane abana bas- abajene aba- abantu bari batoya cyane mu by'ukuri niho baba kandi wenda n'ababyeyi bamwe ntibanazi no kuzikoresha neza ntibanamenya n'i- n'ibihabera cyane Eh, nk'ibyo ni ni ikibazo gikomeye kubera umwe baba barebana nk'ibyo uri kuvuga bya sireyi kwini baba babona ari abantu ba- ba- bakwiye kureberaho eh, bareberaho ko ari bo role models babo aba- aba- abo bumva yuko- icyitegererezo Mm.
icyitegererezo cyabo ariko mu by'ukuri niyo mpamvu hakwiye ibiganiro bi- bitandukanye byinshi byo kumvi- ah, byo- bi- nabyo biciye ku ngura- ku- ku- ku mbuga nkoranyambaga byigisha abo bana batoya ko ba- mu by'ukuri eh, hari hari uburyo bwo kubaho mu buzima utabayeho gutyo utitwaye gutyo Eh, ibyo ntabwo ari nta- nta- nta- ako- akamenya akagira n'iyo edikasiyo ivuye nanone kuko ariko nanone no kwiga kumenya ah, aho i- ah, ibyo basoma cyane Ni- ni- ni- niyo mpamvu dukoresha imbuga nkoranyambaga kuko nzi ko leta ariho bari ugerageza no kubaganiriza ukagerageza no ku no kujya no no mu mvugo zabo kugira ngo ubagereho kuko kenshi iyo ubashyize ubashyizemo imvugo yawe cyane za- za- z'igihe tutagiri- tutarimo ugerageza no kujya no mu mvugo zi- z'iki gihe z'ukuntu bavuga kugira ngo ubegere cyane bumve yuko unabumva noneho ukabigisha uburyo bwo kwitwara neza no kwirinda kuko iyo iyo utangiye kubajyana no no mu- mu mvugo ya kera ntabwo bashobora no kukumva ni byiza kubegera mu mvugo basobanukirwa neza noneho uka- ukanabigisha no kuta no kumenya ni- n'ibyiza bagakwiye ku- gukurikira ntibumve yuko ha- bakwiye kugira iyo puresha yo ku- gukurikira abantu babigisha ibintu bitari bitari ngombwa nk'ibyo kuko atari ko- atari ko ubuzima bumeze atari ko bagakwiye kubaho
Ur- ura- Console Nishimwe ni umunyarwandakazi ni umwanditsi ah, wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside akaba akomeje gukora ubukangurambaga ahanini ahamagarira ababishinzwe kugerageza gukumira ibyaha no kurinda abana ibyaha bishingiye ku gitsina kuri telefoni dufite na evariste wiriwe neza
mwe mwiriwe neza uri hehe
mbo abo tuvugana ndi bukavu muri kongo yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kuvuga ku bantu b'abana batoya bashaka kugendana n'igihe tugezemo noneho bagasanga abantu babo b'inshuti zabo bakundana bamaze kubatera inda nta mwanya bagira wo kuvugana n'ababyeyi ugasanga uburyo babayeho bashaka kugendana n'igihe tugezemo aki- akajya- akaza kwireturuva yamaze gutwara inda ugasanga wenda yatwaye n'inda n'uwayimuteye atamuzi barahuriye mu hoteli bo- nko ku kibazo kijyanye n'abantu b'ababyeyi bati- bategera abana u- ugasanga akenshi na kenshi nicyo gituma n'inda wenda ziyongera z'abana batoya ntibabigishe ugasanga n'abana bafite ubumenyi bukeya ntabwo aba azi ko agomba gutwara inda aba azi ko wenda bari mu ifete ibintu nk'ibyo ashaka kugendana n'igihe tugezemo agasanga yamaze gutwara inda ikindi kibazo nshaka kuvugaho nk'uwo mubyeyi w'umwanditsi nyine wagize ihohoterwa bamukoreye ihohoterwa akiri muto mu gihe cya jenoside usanga nk'abo bantu bakoze iryo hoho kumuhohotera mu gihe cya jenoside bidegembya muri congo uko bashaka nta muntu ubakurikirana oni nta kibivugaho urenze imyaka nka makumyabiri n'iyindi irashize bidegembya nta muntu ubakurikirana sinzi twibaza niba oni buri imbaraga zo kubafata cyangwa habura iki
urakoze evariste ibukavu muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ugire umugoroba mwiza
sawa murakoze konsole gerageza usubize kuri ibyo bitekerezo cyangwa se n'ibibazo bya evariste w'ibukavu
mu by'ukuri ibyo evariste avuze ni ikintu kibabaje ni ibintu bibabaje cyane kuba hari abidegembya mu by'ukuri n'ibyo bihugu nko muri congo barahari benshi nka un oni niyo mpamvu tunavuga cyane iyo biza amahirwe ntajyayo kuvuga hari n'abandi babivugaho cyane bahuriwe n'ibyo hohoterwa mu bindi bihugu bitandukanye nko muri irake muri za kosovo habereye za jenoside n'ahandi hatandukanye bagerageza mu by'ukuri kenshi turahura twese tugerageza kubabwira kugira ngo nibura bagire ikintu bakora mu by'ukuri hagira ikintu gikorwa nk'abo bahora bidegembya muri ibyo bihugu hagira ikintu gikorwa ariko haracyari inzira ndende no gukomeza umuntu avuga cyane cyane iyo abantu bari bahunze bakajya no mu bindi bihugu biranagoye cyane kugira ngo bafate cyangwa bageze mu butabera ariko mu by'ukuri hakwiye gukomeza ubukangurambaga bwo kuvuga no gukomeza kubwira ibihugu byose bibafite kugira ngo bamenye yuko ari ikintu gikomeye ku bahuye n'iryo hohoterwa nabo bamenye yuko ubutabera buhari bashobora no kubugezwa muri igihe igihe kigeze
hanyuma mu bijyanye n'uburezi muri ibi bihugu byateye imbere usanga mu mashuri hagaragaramo abajyanama bashinzwe kugira inama abanyeshuri bimwe mu bintu wenda ababyeyi babo badashobora kubabwira cyane cyane bashingiye ku bijyanye n'umuco ubona uruhare rw'abo bajyanama ari ngombwa cyane cyane nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu bigikomeye ku muco usanga ababyeyi hari ibyo batinya kubwira abana babo
abakangurambaga abantu nk'abo barakenewe cyane mu bihugu byacu bikiri ibihugu byacu birakenewe cyane kuko umuco cyane usanga wiganza mu miryango mu miryango cyane kubera yuko avuga yenda nk'urugero kenshi iyo uri mutoya usanga utarigishijwe uko umubiri wawe umeze akenshi ugasanga ntabwo bakuganiriza ibikubaho uko ukura imyororokere yawe ugasanga noneho ntabwo icyo kiganiro kibaho cyane mu miryango noneho ugasanga umwana akenshi akuze atanazi n'umubiri we atanawuzi ntiyabiganiye n'ababyeyi be ahubwo hakaba ari ikintu cyo kugutera ubwoba ngo ntihazagire ugutera inda ariko ntazi n'ibyo bamubwira ibyo ari byo gusa ugasanga ari ikintu cyo kumutera ubwoba gusa ariko ntabe ikintu cyo kumwigisha ngo baganire babivuge ibyo bivuga bivuge mu mazina ntabwo tuba mu mico tutavuga ibintu biri mu mazina ugatsinda rero cyane cyane kubitsinda byose ugasanga ntabwo umuntu ntazi n'ibyo avuga ibyo ari byo niyo mpamvu ubukangurambaga n'abantu bishimira n'abantu babikora ubu kwigisha abantu bakigisha ababyeyi uko bakwiye kuganiriza abana babo ku mibiri yabo n'uko bitwara biba biri ngombwa cyane birakenewe
konsole tugitangira ikiganiro wagarutse ku kintu kijyanye n'akamaro ko kubara inkuru cyangwa se kuvuga ibyakubayeho ukibitangira zimwe mu mbogamizi wari ufite ni nk'izihe
ngitangira kubivuga mu by'ukuri ni ikintu nanjye cyamfashe igihe kinini cyane ni imbaraga byampaye imbaraga zikomeye cyane nk'umunyarwandakazi ariko imbogamizi zikomeye ni uko nakunze natekereje nanjye natekereje byinshi nk'umukobwa mutoya akenshi n'akato nabyo abitekereza nabyo ni ikintu natekereje mu by'ukuri nk'umuntu ukiri mutoya ariko nanone n'ubwo izo mbogamizi rimwe zazaga wenda no gutekereza ese nzashobora kubivuga nzakomeza kubivuga n'agahinda no kuba nayizikira ibikomere by'ibyambayeho ndi gushyira ibikomere kuko nabwo kubivuga nabyo ni ni ikintu cyamfashije gutangira gushyira ibikomere nari mfite muri njye ariko ikintu gikomeye ni uko ntegeze ncika intege nicyo kintu nari mfite muri njye kudacika intege kudacika intege nk'uko ntagiye kubyibura kuko nabonaga mu by'ukuri ndi umwe muri bake babivuga kandi banabyanditse ndavuga ntiye kugira imbaraga nkabivuga
uri muri bake batangiye kuvuga ibijyanye n'iki kibazo ukiri muto ariko nyuma tumaze kubona abantu batandukanye bagenda bandika ibitabo bavuga ubuhamya bwabo bavuga ibyababayeho ibi byaba bitanga icyizere
biratanga icyizere gikomeye kubona nibura hari abantu bari kujya bashobora niyo mpamvu bikwereka ko iyo umwe avuze atera undi imbaraga rero niyo mpamvu kuvuga biri ngombwa cyane kuko murafashanya ni uburyo bwo gufashanya hari icyizere nke gikomeye mbona hari hari mbona ko hari abantu bari guhambuka igihe gitambuka kandi nanone kubera n'ingaruka mu by'ukuri iyo udakiza icyo gikomere n'abakuvukaho nabo barakigira kuko bimaze kugaragara mu bushakashatsi ko ibikomere bishobora kubiha abakuvukaho rero ni ngombwa ko ukira icyo gikomere kugira ngo n'abakuvukaho batavukanye ibyo bikomere bikomeye cyane bituvuyeho
muri ubwo bukangurambaga mukora n'abandi bagenzi bawe mukorana umuntu yakwibaza niba hari igitekerezo cyangwa se wenda mwaranabikoze cy'uko mwajya mushyira hamwe mukagira nk'ihuriro aho mutangariza ubwo butumwa bwanyu cyangwa se n'ubwo buhamya bwanyu mukabugeza ku bantu benshi hari imikoranire mufitanye n'abandi bagiye bandika cyangwa se bakora nk'ibyo wowe ukora ngewe akenshi nkunda guhura n'abantu bo mu bindi bihugu dufite ihuriro duhuriramo tugahura tukaganira tukavuga no mu biganiro nkunda kugirana ibiganiro kenshi n'abantu bo mu bindi bihugu basuye na za jenoside tukicara tukaganira ihuriro rirahari ariko kubera inkangi ubu nk'abanyarwanda ntabwo kazi ntabwo biraba cyane uretse umwe twaganiriye ko dukwiriye kwegerana n'abandi tukagira ihuriro ryacu ku buryo hazabaho ikiganiro cyo kuganira nk'abanyarwandakazi kuko hari uherutse kwandika nawe igitabo avuga mu buhamya bwe yari muto yari afite imyaka icyenda ubwo rero tugerageza twaratangiye tugerageza gusa nkaho dushaka kubyongera kugira ngo tuzajye tubivugaho cyane turi kumwe mu biganiro bitandukanye aba ari cyo tubitindeho cyane kurusha kurusha wenda n'ikindi kintu twaganira
hari gukorera gukorerwa ihohoterwa akaba kubyakira ko warikorewe hanyuma ukanatinyuka ukabivuga kugira ngo ube wabohoka bisaba iki bitwara iki n'iki wagira n'iyihe nama wagira abakiri muri iyo nzira yo kutabyakira kugira ngo babe banabivuga kugira ngo umutima wabo uruhuke
ndabizi hari mu by'ukuri hari benshi bakibana n'icyo gikomere kibaremereye kandi um, atashoboye no no kuba yanabwira wenda n'umugabo yashatse kuko hari benshi ba- ba- ba- bari bafite abagabo ariko akaba atashobora nawe kumubwira mu by'ukuri icyo gikomere afite ku mutima kandi umugabo akaba abona ko afite ikintu kimuremereye ariko adashobora ku- a- atamubwira ariko wenda nta- ntabizi ko ari nabyo rero biragoye ariko yo ah, mu by'ukuri kugira ngo iyo iyo uhambutse u- ukagira imbaraga i- inama nagira umuntu mu by'ukuri uri kumwumva waba afite icyo gikomere amanye imyaka myinshi ku mu- ku mutima we kandi ki- ki- gishobora kugira kuko kikugiraho ingaruka mu bintu byinshi bitandukanye no mu buzima bwa buri munsi kuko yo iki- kiba muri wowe nta handi ki- ntabwo gishobora kugenda ari wowe kibamo kandi gishobora no ku, ku- ku- nta nubwo kikugiraho ingaruka gusa um, gishobora kugiraho ingaruka abo mubana ni bose yaba ari umugabo wawe cyangwa n- n'abandi bakuri iruhande Eh, ni byiza ko wagira imbaraga ugahambuka ukagira umuntu byibura uhitamo umwe ukamufungurira umutima nibura ukagira ukagira- uga- ugafungura umuryango wo gukira nibura icyo gikomere uga- ukawufungura umuryango wo gatoya kugira ngo utangire uruhuke kuko ntabwo turemye ntabwo tu- umubiri wacu ntabwo uremewe kwikorera ibibazo biremereye igihe kinini eh, ngo tubigendane igihe kinini ntabwo ntabwo ari ko ntabwo ari ntabwo ari ko umubiri wacu u- uremewe ku- kubaho uremewe kubaho kumva kwishima ukaryama ugasinzira ukumva umerewe neza kandi ubifitiye uburenganzira uri uri kiremwa muntu cyaremewe kubaho wumva wishimye kandi ibyo byishimo uko undi a- a- abi- abifite nawe urabi- nawe ufite uburenganzira bwo kugira ibyo byishimo mu buzima ukumva nibura utuje ufite n'ayo mahoro muri wowe ukumva umeze neza Wi- ukunze n'ubuzima mu gihe ubufite mu gihe runaka imana yaguhaye kubaho ku isi konsole nishimwe umunyarwandakazi umwanditsi yarokotse jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yanditse igitabo yise tesite tu de limiti gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere iki gitabo gishobora no kuboneka kuri interineti Ah, konsole nishimwe ndagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo utuganirize uganirize n'abakunzi b'ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane nanjye nishimye kandi n'abakunzi ya ijwi rya amerika ndabashimiye cyane kuba ba- batuganirije nabo urakoze cyane konsole nishimwe ugire umunsi mwiza nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi mwaduhamagaye nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara wegeranyije ikiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitse